Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc mwiwe neza nshuti turi kumwe muri aka kanya muri kumwe na fide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha baratwemereye yuko iyo ngingo dushira mu minwe iyo mishahara indwi izoba ikiringo cyo guhemba abarimyi b'ikawa kitaragera kugira ngo nabo ntibagwe mu mporera
uwo ni jean bosco hakizimana aserukira sendika y'abakozi basoje star kirundo muyinga mu burundi tubafitiye n'inkuru ku binyamakuru byo mu rwanda cyane cyane ibyigenga bitangaza ko naho u rwanda rwashizeho itegeko rihana n'abayobozi badatanga amakuru hari akakigaragara ugusumbana mu guhabwa amakuru dutangurire ku nkuru iriko ivugwa cyane hagati y'amasezerano yatewe ko igikumu uno munsi ku wa kabiri i singapore hagati ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump n'umutegetsi kizigenza wa korea ya ruguru kim jong un mu masezerano yatewe ko igikumu uno munsi ku wa kabiri muri singapore umutegetsi kizigenza wa korea ya ruguru kim jong un yasubiye kwiyemeza ku vyerekeye gukuraho ibigwanisho ruhonyanganda byose mu kigobe ca korea muri ico gihe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yiyemeje ku vyerekeye gushiraho uburyo buhumuriza korea ya ruguru ku bijanye n'umutekano urwandiko rwatewe ku igikumu rusaba leta zunze ubumwe za amerika na korea ya ruguru gukorera hamwe mu mugambi wo gutuma haba amahoro arama mu kigobe ca korea urwo rwandiko rusaba kandi ivyo bihugu vyombi gushiraho imigenderanire mishasha hagati y'ivyo bihugu bibiri no gutahana ibisigarira by'abanyororo b'ingwano b'abanyamerika bazimanganye mu gihe cy'ingwano yo muri koreya izo mpande zibiri zemeye kandi kugirisha ibiganiro by'inyuma y'amasezerano yatewe igikumu no munsi kuwa kabiri perezida trump yatangaje ko bazokuraho ibigwanisho ruhonganyanganda koreya ya ruguru ifise trump avuga ko ataruhande na rumwe rwashizeho ikiringo ntarengwa ko avuga ko amasezerano y'uno munsi kuwa kabiri yavuye mu biganiro byamaze amezi atari make perezida trump yamenyesheje ko inteko za amerika ziri muri koreya y'epfo zizoguma muri icyo gihugu yamara yatangaje ko bazohagarika imyemenyerezo ya gisirikare hagati ya amerika na koreya y'epfo yatwaye amafaranga atari make mu nyuma yaho mu kiganiro n'abamenyeshamakuru perezida trump yavuze ko ibihano amerika yafatiye koreya ya ruguru bizogumaho gushika ibigwanisho ruhonyanganda bitakirangwa muri icyo gihugu perezida trump yashimiye kim jong un kuba yafashe ingingo ikomeye yamenyesheje ko ategerezwa kuhabonera akaryo ku neza n'akazoza k'abanyakoreya yongeye ashimira abategetsi b'ibihugu by'ubushinwa ubuyapani na koreya y'epfo ku twigoro twabo mu gutuma inama y'uno munsi ku wa kabiri iba
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuze ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini aho mu burundi abakozi b'ishyirahamwe ritonora rikaronga ikawa sogestal kirundo muyinga batangaza ko babaye barabangira ihagarikwa ry'akazi ryari gutangura kuri uyu wa mbere abaserukira abo bakozi bavuga ko bafashe iyo ngingo kubera umubonano bagiraniye n'intumwa z'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buherekejwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya leta arifik kigenzura ikawa kimwe mu byatumye bafata iyo ngingo ni uko umuyobozi wa arifik yabemereye gufasha byihuta ishyirahamwe bakorera imishahara y'amezi ndwi baheraniwe iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze kuva abakozi b'ishyirahamwe sogesare kirundo muyinga banditse bagabisha guhagarika akazi iminsi umunani y'ikiringo cyo kugabisha bahabwa n'amategeko y'akazi yarangiye ku munsi wa gatandatu uheze gushika kuri uyu wa mbere abakozi bavuga ko ivyo basavye vyose atana kimwe bari bwakomoregwe inyuma y'umubonano intumwa za leta zagiraniye n'abaserukira abakozi kuri uyu wa mbere nta ngingo yafashwe kuri uyu wa kabiri mu gitondo abakozi bose bazindukiye mu nama kugira basigurirwe n'ababaserukira ku vyo baganiriye n'izo ntumwa za leta abo bakozi bafunditse ko babangiriye guhagarika akazi jean bosco hakizimana asirukira sendika y'abakozi ba sogesare kirundo muyinga avuga ko ikiyago bagiranye n'izo ntumwa gihumuriza twayaze neza turavugana byose ibibazo biduhanze nabo baratwumviriza mu mutekano ntangere kandi baraduhaye inyishu turabashimiye cyane rwose mu bisanzwe nk'uko tuba twabisiguye ibitugoye harimo imishahara harimo ibyo badukata bya mituweli na nss baratubwiye ko bagiye gufata mu minwe na cyane cyane umuyobozi mukuru wa rfiki twongera akajya gusaba kumushimira ko yaremeye yuko agiye gufasha kugira ngo ayo mezi ndwi y'imishahara baturaniye ishobore kuboneka barashoboye no kwemera yuko bagiye kudufasha muri bimwe bimwe byerekeye ibyo badukata kugira ngo bafashe bizoze birava mu nzira buhoro buhoro kuko ni ibintu bifata umwanya abo bakozi bagabishije guhagarika akazi mu gihe himirije ihemba ry'abarimyi bashoye ikawa hari abo kwibaza ko intumwa za leta zoba zashatse kubaresha kugira bahembe abarimyi hakizimana avuga ko bafise uko babiganiriye tumvise inyishu baduhaye kandi yavuye ku mutima ko tubibona baratwemereye yuko iyo ngingo dushira mu minwe iyo mishahara indwi izoba ikiringo cyo guhemba abarimyi b'ikawa kitaragera kugira ngo nabo ntibagwe mu mporero kandi dusanzwe tumenyereye yuko ari twebwe nyene abakozi dusanzwe dukoresha ibikorwa baratwemeye ko bazo bidufasha kugira ngo ntihabemo intambamyi z'uburyo bw'amafaranga kudakoresha abo bakozi mu ihemba ku bashoye harimwo no gukingira amahera y'abarimyi razaro miburo arongoye urwego mpanuzwajambo mu ishyirahamwe sojesare kirundo muyinga urumvikanye rero umukozi amafaranga yasize amahera abana bayiri ubusa biragoye yuko babyifatamo aricyo kituma nabo nyine babonye bati kunikana amafaranga umuntu ashonje umuntu nta bana atagiye ku ishuri byaba byiza rero yuko iki gikorwa cyo kubahembera imishahara cyoba imbere y'uko abanyagihugu bahembwa amahera y'ikawa rero nagira ngo kandi mbonereho kubeshuza inkuru zaciye mu binyamakuru bimwe bimwe bivuga yuko twoba twarashoboye kugariza umuyobozi mukuru wacu ku munsi wa mbere kandi ikiringo cya piriyave kitari bwahere twebwe twari ku kazi ni naho n'abo bashyitsi badusanga badusanze ku mirimo twarondeye umuyobozi mukuru w'igisata ca leta arifike kigenzura ikawa mu burundi kugira tumubaze uko agiye gukorana n'ubuyobozi bwa sogesari kirundo muyinga kuri ico kibazo twarondeye emmanuel niyunge ko umuyobozi mukuru w'ico gisata kuri telefone ariko ntitwamuronka n'ubwo yahamagara ni mu gihe umuyobozi mukuru wa sogesare kirundo muyinga yabwiye ijwi rya amerika mu ndwi iheze ko yizeye kuronka amafaranga yo guhemba abakozi imbere y'uko ikiringo cyo guhagarika kigera ariko bikaba bitashobotse mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyo nkuru mu rwanda naho ibinyamakuru cyane cyane ibyigenga bitangaza ko naho u rwanda rwashyizeho itegeko rihana abayobozi badatanga amakuru hari aka hakigaragara ugusumbana mu guhabwa amakuru amenyesha amakuru bavuga ko hari ibinyamakuru cyane cyane ibya leta bihabwa amakuru mu buryo bworoshe kandi abandi bagashyirirwaho icyo bise amananiza mugenzi wacu asumuta kaboyi niwe yakurikiranye inkuru mu nama yahuje ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere rgb urwego rw'umuvunyi ndetse n'abashinzwe itangazamakuru muri za minisiteri no mu bigo bya leta hagaragaye ko mu rwanda ikibazo cyo kubona amakuru kitaroroha nubwo hashyizweho itegeko rihana umuntu udatanga amakuru abanyamakuru bavuga ko nubwo itegeko ririho hakigaragara abayobozi benshi bakirobanura mu gutanga amakuru ugifite ugasanga umupira arimo arongorerana n'umunyamakuru wa rba baravugana ukabona ariko wowe bagushyize ahantu ntagamije ibinyamakuru bimwe na bimwe ntibihabwa amakuru abenshi bafatwa nk'ibyo bice ari ba bandi bandika inkuru wenda zihabanye n'ibyo zifite angere zitandukanye n'ibyo abapiyara cyangwa se abatanga amakuru bifuzaga ko bandika hari abapiyara batinya ababosi babo abayobozi babo amazina yanjye n'uwihanganye karisa kode nkaba nkoreye ikinyamakuru serebusi magazine doti komu twebwe nk'ikinyamakuru dutangiye vuba tugenda duhura n'ibibazo by'uburyo tubonamo amakuru haracyari ubusumbane ku binyamakuru wakwaka ikiganiro bakakubwira ati niba utari igihe niba utari inyarwanda urihangana urwego rw'umuvunyi rwashishikarije inzego zose za leta ko zashyiraho umukozi ushinzwe itangazamakuru mu bigo bya leta ndetse no muri za minisiteri zose nk'uko byasobanuwe na madamu mugeni cecile ukorera uru rwego akaba ashinzwe kureba ko iri tegeko ryubahirizwa avuga ko urwego rw'umuvunyi rwatanze inama kugira ngo amakuru ajye aboneka mu buryo bwihuse kubera ko hari hariho ikibazo cy'uko umunyamakuru cyangwa se undi muturage aza yifuza amakuru mu rwego runaka yasanga umuyobozi adahari amakuru ntayahabwe bakamubwira ko agomba kuzategereza wa muyobozi igihe azagarukira kugira ngo abone guhabwa amakuru ubundi twandika twari twasabye yuko inzego zagenda zishyiraho abantu bari muri manajimenti y'ikigo ari wa muntu ushobora kuba yasabwa amakuru yakumva umunyamakuru umuham- amuhamagaye ntatangira kujya inyuma yarido ngo avuga ati ko bamuhamagaye bambajije ibingibi nsubiza iki ni umuntu ushobora kuba afite amakuru nyakuri y'urwego nubwo aba bakozi bamaze kujyaho hirya no hino mu bigo bya leta muri no muri za minisiteri aba bakozi ubwabo hari abavuga ko kugeza ubu bataragira uburenganzira bwo kuvugira ibigo bakoramo uyu ni kabera eric ushinzwe itangazamakuru mu kigo cy'abikorera mu rwanda ariko iyo urebye ba piyara bo mu rwanda twebwe ukuntu dukora usanga bitandukanye n'ahandi ahandi akaba ari umuvugizi w'ikigo ariko ahangaha twebwe ntabwo ariko bimeze usanga ahubwo twebwe akazi kacu ari ako ku hari abo usanga porotekitinga n'abayobozi be ntashaka ko bavugana n'abanyamakuru abandi ugasanga ari uguhamagara abanyamakuru hari iventi so sinzi rero ikintu dushobora gukora kugira ngo n'abayobozi bacu babimenye abimenye ngo jyewe kabera akazi nshinzwe iki nshinzwe kuvugira ikigo uraza gusanga hariho ibigo by'abantu bashinzwe gutanga amakuru ari abayobozi b'ibigo bakuru urwego rw'umuvunyi rusaba abayobozi cyangwa se abashinzwe itumanaho mu bigo bya leta gukora akazi kabo birinda itonesha Ah, twebwe dufata abantu kimwe kuko inshingano dufite ni ugutanga amakuru inshingano dufite ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe hari ibyo ndimubwiye cecile ariko ah, mugisha naza ndamubwira ibindi aho ntabwo uba ukora kinyamwuga n'umuntu nanaguhamagara kuri telefone wowe kumenya ngo u- uri umunyamakuru cyangwa ntabwo uri umunyamakuru uranyereka ikarita cyangwa se ntabwo nkuzi uretse nawe piyaro cyangwa se ngira ngo n'abanyama- n'abashinzwe kugenzura abanyamakuru ntabwo bazi abanyamakuru bose ahubwo twebwe turebe ngo icyo tugiye gutanga ni iki uwo tugiha uwo ari we wese aba ari icyo ngicyo tureba ah, ubwo uwaba yumva yuko ashobora kuba yaha amakuru urwego runaka urundi ntaruyahe ah, haba harimo ikibazo kijyanye n'imyitwarire y'uwo muntu ariko itegeko icyo ridusaba gusa ni ugutanga amakuru yaba ah, abanyamakuru bigenga n'abanyamakuru ah, ba leta itegeko rigena uburyo amakuru abonekamo ritanga ibihano ku muyobozi wese wanze gutanga amakuru harimo gucibwa ihazabu iva ku bihumbi ijana kugeza ku bihumbi magana atanu ndetse n'igifungo kigeza ku mezi atandatu cyakora n'ubwo iri tegeko rigiye kumara imyaka itanu ritowe nta muntu n'umwe urahabwa iki gihano n'ubwo urwego rw'umuvunyi rutangaza ko abantu bagera kuri makumyabiri barimo abanyamakuru cumi na batanu baregeye uru rwego bavuga ko abayobozi banze kubaha amakuru itegeko rigenga ibyo gutanga amakuru rigaragaza ko hari amakuru yemerewe kuba yagirwa ibanga nk'arebana n'umutekano w'igihugu ndetse n'amakuru aba akiri mu iperereza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igitabo cyitwa nyamunini cy'inkoranyamajambo bita dictionnaire mu rurimi rw'igifaransa n'inkoranyabumenyi bita encyclopedie mu rwo rurimi nyene kizoja ku isoko mu kwezi kw'icumi na rimwe gutaha cyanditswe na dr eugene shimamungu yaminuje mu bumenyi ukwandika n'imvugo mu by'indimi aratubwira akamaro kizogirira abiga ikinyarwanda byari mu kiganiro cabaye mu kanya na mugenzi wacu thomas kamilindi nigeze kwiga ishuri ryo kuzobera muri ibyo byo kwandika inkoranyabumenyi inkoranyamagambo mwarimu akambwira ati ariko wagombye kugerageza ku kinyarwanda tukareba icyo bitanga ndavuga nta mwanya mfite kandi numva bikomeye nkumva ntakongera gusura muri ibyo byo twize ngo nongere ngo mvuge nkore ngo ndi kuvuga kwandika inkoranyamagambo nuko byongeye ahubwo kuvuka noneho bikashijeho kandi turi buruseli turimo gushaka gushyiraho gahunda yo kwigisha abana ikinyarwanda bakatubwira bati nta nkoranyamagambo dufite n'ibindi bikoresho byose ntabyo dufite ariko inkoranyamagambo irakenewe cyane ndababwira ndetse ihari arambwira bati ihari ntabwo dushobora kuyikoresha kuko n'amagambo n'amagambo tuba dushakamo ntabwo tuyabona nuko ubwo rero niko kwiga gushaka kwiga uburyo bwo kubitondekanya kugira ngo abantu bajye bashobora kubona amagambo byihuse duhitamo kuyatondekanya ko inyuguti zigiye gukurikirana uko ijambo ritangiye ushyize mu buke cyangwa ushyize mu bwinshi ukaba waribona muri iyo nkoranya cyangwa se yaba ari inshinga ukayishyira mu mbundo ubwo nyine bikaba ukajya kuyishaka nuko ubwo nyine ubwo buryo tubonye tubonetse ko ariko tugomba kubigenza nuko turatangira turandika ariko ubundi twari dutangiye dushaka tuvuga ngo turandika inkoranyamagambo ntoya y'abana batoya n'ibiki byose tuzi ko bitaza gufata igihe kinini cyane ko twari twihaye igihe cy'imyaka ibiri nuko aho bigeze ndababwira nti hari amagambo menshi turimo gushyira ku ruhande kandi ntabwo dushobora kumenya impamvu tukuyavanamo kuvanamo hamwe andi tukayashyiramo reka dukore amagambo yose duhuye nayo tuyashyiremo hanyuma rero iyo nkoranya ntoya tuzayikora nyuma tumaze kwiga uburyo bwo kuvanamo amagambo akomeye cyane tugasigara amagambo yoroshye kugira ngo abana bashobore kuyagira kuyiga mu yandi magambo ku kibazo iki gitabo kigenewe bande ni abana biga ikinyarwanda kigenewe abantu bose bashaka gukora gushaka kumenya amagambo amwe n'amwe avugwa ay'ubu aya kera ayandikwa ni abantu bose kubera ko n'abantu n'abacengerandimi bashobora kuzayifashisha nabyo birateganijwe niyo abantu bose bashaka kumenya umuco ururimi amateka y'u rwanda bifashishije igifaransa kuri telefone turi kumwe na jean dodieu jean dodieu we karame karame akabazo kawe ikibazo ngewe namubaza umutumirwa ese ko numva icyo gitabo twe tugikunze ariko ku mafaranga nkaba numva ari ikirenga nta kuntu zagabanya ku mafaranga ko numva ari cyiza umuntu wese akakigura tukamenya ayo magambo n'ibisobanuro byayo akandi kabazo none icyo gitabo cyagiye ku isoko ku masoko hose kirahari dore nk'ubu ngewe ndi mu rwanda ese mu rwanda umuntu hari aho yakibona dogiteri ndagira ngo usuhuze uburi mu rwanda ni ikibazo cyatubereye ingutu kubera ko ibitabo birahenze cyane mu rwanda twashatse gusohora iyo nyamunini mu rwanda dusanga irimo kuduhenda kurusha kuyisohora no mu bufaransa ku buryo ariko n'ubundi ibitabo by'aho ngaho mu rwanda bisigaye bihenze cyane umuntu gusoma ikirahuri cy'inzoga bihendutse cyane kurusha gusoma ikinyamakuru ntabwo byoroshye rero ahubwo sinzi wenda niba abakora abanyapolitiki barabitekereje cyane bari bakwiye kutwigira uburyo ibitabo byerekeranye n'umuco bashobora kuduha imfashanyo noneho kugira ngo igitabo gishobore gusohoka mu icapiro ko n'ubundi nubwo kizasohoka amafaranga yose ntabwo azinjira mu mufuka y'abagitekereje ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu by'ubucuruzi bijyamo ubucuruzi buri wese akavana mwaye ku buryo umwanditsi wacyo nawe asigara arira ntabwo byoroshye rero kubera ko ujya kugura igitabo mu rwanda maze iminsi nshakisha ukuntu ibitabo bigura ugasanga igitabo kiragura ibya mirenge ku ntenyo ku buryo rwose twagombye gusaba muri minisiteri bakatwemerera ibitabo nk'ibyo ngibyo byamamaza umuco byamamaza ururimi bigasohoka kubera ko nibyo birahenze kubikora birahenze kubikora kurusha ibindi kuko byo nibyo bidasomwa kurusha ibindi ubwo ni ukuvuga rero yuko mutaratangira no kuvugana na leta y'u rwanda by'umwihariko minisiteri y'uburezi cyangwa se iy'umuco ngo murebe Oya. icyo nagerageje gukora ni ukureba eh, amacapiro yo mu rwanda Mhm.
Eh, urebye baduciye amafaranga baducaga amafaranga menshi cyane ku buryo eh, ara- ararenze ariko birumvikana ku buryo nabo baratubwiraga bati eh, ibikoresho dukoresha bizihwanye Eh.
bikagira hano byaduhenze noneho no- no gucapa intuza igitabo nk'icyo ngicyo ugasanga nta- rimwe na rimwe ugasanga nta n'uburyo bafite kubera ko ni igitabo kiza kirimo amabara yakuruwe kwadikoromi Eh, ntabwo imbere harimo amabara ntabwo eh, nta- ntabwo byoroshye kugicapa gucapisha aho ngaho kuri kuri makeya ntabwo byoroshye rwose Eh, bagombye rwose kudushyiriraho eh, uburyo bwo ku- kwamamaza ibitabo nk'ibyo ngibyo eh, by'umuco n'ururimi kugira ngo abanyarwanda ubwabo bashobore kubisoma Eh, ikibazo ni uko mu rwanda urebye muri kariya ga- karere eh, nabonye ibitabo byabo ari bo bigenda kurusha ibindi nigeze kuba muri kenya akanya gatoya ngasanga umuntu wari uncumbikiye aho kubanza kujya gushaka ibyo kurya ag- agiye kugura ikinyamakuru Mm.
I- i- ugasanga i- bimuri mu muco eh, kubera ko eh, igiciro ntabwo kiri hejuru cyane uravuga ati ngiye kugura i- icyo icyo kurya ariko ndibuze kugura n'ikinyamakuru akakizana mu rugo tukagisoma ibyo ngibyo rero mu rwanda harumenya bitara- bitaraduka ariko ni ukubera ko eh, ama- amacapiro yaho ni makeya cyane Mm.
birumvikana ariko rero n'ibyandikwa hari bi- bituma ibyandikwa bitaba byinshi kugira ngo nabo bavanemo ayo ba- abo bashyizemo hanyuma hari n'akandi Mm.
kabazo jean de dieu yari yabajije ibyerekeranye n'isoko nabyo wakongera ukamusobanuriraho gatoya nimba igitabo kiri ku isoko n'isoko iryo ariryo Eh, ku isoko ubundi kizabanza gisohoke hano i burayi mu rwanda tuza- turimo turacyashakisha uburyo bwo kubishyirayo hari bamwe bavuze ko bacyifuza eh, ariko ntabwo twaba twavugana n'abacuruza ibitabo ngo batubwire i- umubare bifuza i- i- niba babyifuza koko Eh, usibye ko nyine eh, kugira ngo agicuruze n'ubundi eh, urabona ni igitabo urakigura kigatwara umushahara umushahara w'umugabo ugasanga biragoye eh, gutekereza kugicuruzayo kubera ko usanga ni- ni- biteye ubwoba nyine Mhm.
biteye ubwoba Eh.
biteye ubwoba kubera ko igitabo kitari munsi y'ibi- y'ibihumbi mirongo itanu by'abanyarwanda ibi- biragoye gutekereza kugicuruza kuri icyo giciro kandi uzi neza ko eh, abantu bashobora kugi- kugishyikira aho ari bake cyane ariko rero ubwo bivuze yuko twizere ko nko mu mwaka utaha byibura hari nk'igitabo kimwe cyangwa bibiri cyangwa icumi bizagera mu rwanda Eh, bizahagera kubera ko turimo kuvugana n'amashuri eh, amwe n'amwe eh, kugira ngo bazabone nabura eh, niba bafite bashobora kugira murandasi eh, bashobore kubona za bonoma ariko rero ntabwo nta hantu rwose nta hantu rwose turagera muri ibyo bintu nta bantu turavugana nabo cyane ku- ku bijya- ku buryo iyo gahunda ntabwo navuga ngo ni ko izagenda ariko rero tubirimo tuzabishaka kubera ko nta kuntu umuntu yakwandika ikintu cyerekeye u rwanda ngo kibure mu rwanda dr eugene shimamungu yakomatanije imirimo yo kwandika igitabo cyitwa nyamunini nicyo turimo kuganiraho rero ni igitabo cy'inkoranyamagambo y'ikinyarwanda n'igifaransa inkoranyabumenyi cyangwa se imbumbabumenyi encyclopedie kuri telefone turi kumwe na bagwa neza bagwa neza we mwiriwe neza wiriwe akabazo kawe yego ubwo nibagwa neza hano mu karere ka gasabo mu gihugu cy'u rwanda uzwi nka ruhu rw'indabijabana yeee noneho ngewe igitekerezo cyanjye mbere na mbere nashima abo bavandimwe babashije gu- kutwandikira icyo gitabo yeee kuko buriya usanga akenshi nkatwe nk'urubyiruko aha abarimo kuvuka ubu ngubu barimo baramenya ibigezweho gusa ariko ntibibuke ibintu bya kera hari nk'indi imigani ibiki mbega ibintu bijyanye n'umuco nyarwanda yeee ubu ngubu nta hantu urimo gupfa kubisanga rero icyo gitabo yasanga kizafasha nkatwe nk'urubyiruko aha tukabasha kumenya ubumenyi butandukanye kuko hari nk'igihe ujya mu kizami ukabanza kujya gushaka kuri interineti ariko bizadufasha cyane kuba dufite igitabo tureberamo yego
noneho ntabwo nti bakomeza babisakaza ahantu hose bitugereho twese atari ukuvuga ngo twabirebera nk'ahantu hamwe usanga ahantu mu makaritsiye atandukanye icyo gitabo wakihabona Eh, urakoze bagwa neza yego dr shimamungu iki Mukomere, gitabo yego.
kizafasha abanyeshuri koko iyi kigomba gufasha abanyeshuri kubera ko nicyo ba- nicyo cyandikiwe Eh, eh, mu gushobora gusobanura eh, ari imvugo ya kera n'imvugo y'ubu ngubu harimo amagambo ya kera n'ay'ubu ngubu agezweho eh, twagombye gushyiramo kubera ko avugwa cyane Eh, ndumva eh, bizafasha kumenya imigani bibafashe kumenya insigamigani bibafashe kumenya amateka kuko nayo arimo atari makeya Eh, bibafashe kumenya eh, eh, nu- ni- n'imvugo zihariye ibyo twati- twakwita locution bita inshoberamahanga Eh, ni ibintu byinshi cyane birimo bibumbiyemo kubera ko nta kintu twasize ku ruhande amateka y'u rwanda kuki atera amacakubiri none i- ayo ngayo mwanditsemo amateka n'amateka abo- nta busanye n'ay- n'ayandikwa ubu ngubu ntabwo twabishengeyemo cyane ngo tujye kure Mm.
kubera ko nicyo twashakaga kwirinda cyane cyane ko yacamo abantu ibice Mhm.
ariko rero kubona eh, umuntu ashaka nk'izina rya rukara rwa bishingwe akaribura akamenya akabura ikintu yakoze Mhm.
Eh, nk'umuntu agashaka eh, amateka eh, yu- yu- yu- ya- ya murorunkwere murorunkwere eh, ni umugabekazi Eh, cyangwa ugashaka amateka ya rwabugiri ukayabura eh, urumva ko ari ikibazo icyo gihe nyine twagerageje gushyira- gushyira muri makeya eh, kugira ngo ku bindi ntabwo uzabisangamo byose uko bya- byanditse Mhm.
ntabwo uzabisangamo byose uko abandi bagiye babivuga ni ibintu bikeya cyane ibintu bi- bigarukiye ku gihe yavukiye igihe yategekeye ikintu cyangombwa yaba yarakoze mu yarakoreye u rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo Mm.
ariko rero ntabwo ntabwo tubicengeramo cyane kugira ngo kuko natwe turabizi ntabwo eh, nta- ntabwo na- ntabwo ntabwo turi abejo natwe ntabwo dushaka kugaba- kugabanya abanyarwanda cyangwa tuvuge ngo iki gitabo ngo cyandikiye ba runaka cyandikiye ba runaka Mhm.
Ibi ni ibintu bikeya cyane bituma umenya nabura ko umuntu yabayeho noneho ukajya kwishakira wowe ahandi hantu cyane cyane ibintu byerekeye politike oya ntabwo ari ibyo ngibyo ni Mhm.
ukwe- kwe- kwegera- kugerageza kwere- kwereka umuntu ko runaka yabayeho noneho ukavuga igihe yavukiye n'igihe yategekeye wenda ukavuga n'utuntu dukeya cyane mu byo yaba yarakoze ikintu cyamuranze Mhm.
ahasigaye ibindi ibindi umuntu akazajya kubyishakira ntabwo birimo byose kubera ko eh, iyo dushaka kubyandika byose n'ubundi ntabwo byari gukwiye byari kugira igitabo bikwirwamo Mhm.
kandi ubwo abantu bari kutubwira bati eh, wavuze ibi ngibi wavuze ibi ngibi wavuze ibi ngibi eh, byerekeye hariya cyangwa byerekeye hariya ibyo ni ibintu twirinze cyane hanyuma rero n'imyandikire y'ururimi rw'ikinyarwanda yu- ukuntu ikinyarwanda kirimo cyandikwa ubu ngubu n'ukuntu noneho rero bwe- mwebwe mucyandika muri muri iki gitabo nyamunini ntabwo bitandukanye byo No, oya eh, bi- ahubwo Ah.
eh, kubera ko iri- itegeko rishize rya- ryagiyeho tugeze kure tukaba tutarashoboye ku- ku- gusubira inyuma ngo tube twabisubiramo Eh, ntabwo turwanya amategeko y'iri- yo yo kwandika ururimi y'imyandikire y'ikinyarwanda ahubwo tugerageza kwereka ko eh, hari ndi- hari n'izindi nyandiko zagiye ziyabanziriza ariko nabyo ntitwibagirwe ko bisigaye byandika gutyo nabyo tukabishyiramo ariko rero eh, twerekana ukuntu byagiye bi- byandikwa eh, eh, ibitandukanye tukabishyiramo nka kabiri ariko tukavuga ko ujya kurebera hariya cyangwa ukajya kurebera hariya ku buryo umuntu adashobora gutakara eh, ugiye kureba ijambo ko ryanditse ubu ngubu ngo ujye kureba n'uko ryanditse kera Eh, ibyo ari byo byose hari ikibazo ki- azagira ikibazo kimwe Mm.
ni uko eh, ibitabo byanditse byanditswe mbere yaho y'i- y'iryo tegeko ntabwo bizahinduka
imbere y'uko dusezerana eh, mu biganiro tuba tubafitiye kuri aka kanya ku bakunzi b'umupira w'amaguru tubabwire ko eh, Hulen Lopetegi afite imyaka mirongo itanu n'umwe yamenye- ariko amenyereza umugwi nserukoreragihugu w'igihugu cya Espagne mu gikombe cy'isi yose kizotangura ku munsi wa kane mu Burusiya yagenywe kuba umumenyereza mukuru eh, w'umugwi Real do Madrid wo muri Espagne yasinye amasezerano ya kontra yiwe y'imyaka itatu ivyo ni nyuma y'uko warasanzwe amenyereza umugwi Real do Madrid Zinedine Zidane asezeye umugwi Real Madrid ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatanu amakuru rero twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyagarukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere